The original thing wey all these oloris want na say make queen naomi go back and make dem confront dem wan make eh, kabiyesi dey treat dem the kind love and care and at ten tion wey im dey give queen naomi na im dem want make kabiyesi come dey give dem especially Agbayaro, agbayaroge aunty gwegwegwe wey you no know say im don reach to be grandmama over grandmama e still dey find tender loving care ichoko oh <laughs> he choke I welcome back again to my youtube channel oh my correct correct people if that the first time where you see this youtube channel I beg make you try like this video and subscribe to the youtube channel if you not a returning subscriber i thank you you oh, na you gongongon Now be the real mvp my correct correct people can't be see they take love they bath queen naomi as in na love now be the water where they inside the bucket wey see they take the bath queen naomi the love they pepper our eyes, as in anybody, anybody. Right now, it may make Ronke go hawk transformer. We don't hear say Ronke don't start to they make ridiculous demands on the KBSU after she don't cuss out Queen Naomi. And eh, we hear say Ronke open mouth take Queen Naomi say if she come back inside this palace, say she no go ever ever find peace. Say if she come back, say inside this palace, say she, eh, na, na, na only Tade go come back, she no go come back. I see the kind talk where all these women women talk i just hear the information allegedly oh. I know the flow dem stay Now, oh. na i hear am now i say ah ah how can a woman a mother open mouth talk this kind of thing So, a fellow woman abiamo abiamo abiamo you open mouth talk this kind of thing for a fellow woman hmm you can't find person who give you tender loving care you never see anything you never see something And eh, as said, they work towards to reunite with queen naomi Now, so all the other oloris they work towards see loving them as as kabiyesi dey love queen naomi but dem never realize say e no possible dem don bruise kabiyesi so much wey be say kabiyesi no get any love for any of the ifa wives there is no love in his heart the fact say he still dey keep dem for the palace na out of respect na out of respect say okay Oh, na my own oloris be this o oh. this people na me carry dem enter inside this palace o oh. na im make i dey give dem any iota any tiny love wey im dey give them, or any eh, any sort of any small recognition not be even love any small recognition wey im dey give them, in dey give them because of say they dey answer that title olori and den dem dey under the same roof with am na make e be as if say small affection dey touch dem eh na this one na some of these oloris now dem don dey mistake am as eh, love <laughs> dem say kabiyesi need to dey treat dem as im dey treat queen naomi say na the wey dey pepper dem be that. now we don hear o oh, allegedly say ronke o oh, e waka kiti with her old mama face come tell kabiyesi to say abeg kabiyesi o oh, you need to take me on a love trip vacation. Mm. Um, hear say Kabi Esi go on a vacation with Elizabeth. And we never hear forever ever say Kabi Esi ever go trip with Ronke or Marian. Like, like, we women be safe. where they claim say be the youngest wife. We never hear say Kabi Esi go any trip with them. Now only, uh, Ro, uh, what's it be name? Elizabeth. Now Kabi don't try because Elizabeth, they behave well. If you behave well, you no go dey collect woto woto. You no go dey collect strike. <laughs> eh? My correct, correct people. Now, now, hey, Onumaro care, con they con they do saying they find tender, loving care. Say make her be a see carry and go love trip, a love vacation, so that at least in go feel some form of love. Say in they lack love. Say Kabesi never love and Kabesi never touch am. He don't say. Say body they do pepe Say make Kabesi carry and comot now. Make Kabesi show am tender, loving care. That kind of love when they show Queen now. Say make Kabesi show am now. In the hey make you see where woman they beg for man love I say this woman they shameless eh this woman they shameless upon us say this man they show una woto woto He they show una say he no want to una He they pepper they they give attention to queen naomi Wait, they outside the palace carry and go first royal trip carry okay put am for inside convoy carry convoy come carry am for eh, her special apartment for eh, eh, minister. here for abuja carry am go the event you no shame you no count your take your tongue count your teeth know say this man now wan thief <laughs> this man now wants you he no appreciate you he no love you he no want you for anything you still get mind come the man front the corner dey ask am say eh eh that kind of love wey they show queen naomi you go need to show me am me too i deserve love and attention. i deserve to be seen i deserve to be celebrated my kpekus they scratch me i need you to come help me scratch my kpekus as <laughs> <laughs> i say this women dem dey shameless This women eh i no know as ronke dey tell fit to look her basic for face so i dey tell you despite the whole embarrassment wey e don give this woman this man despite the whole gbos gbas wey we dey hear wey dey give her allegedly for inside house you still get mouth open mouth dey ask am for love where the love dey no be person wey get love na im dey carry person dey go love trip i think say na people wey dey dey in love na im dey go love trip together your own na popo trip your own na woto woto trip your own na gbas trip which kind of trip you dey ask for which kabiyesi kabiyesi wey you don wash like cloth wey you don finish wey you don give woto woto na you say make you carry you go trip which trip <laughs> na strip na strip club you go carry you go no be only trip you know you no deserve trip because he no love you so if na dey love both na just imagine say you and kabiyesi dey love both wetin una go dey talk He go fit look your face the only person face wey kabiyesi fit dey dey look right now from morning to night na queen naomi na queen naomi face na kabiyesi fit dey look morning afternoon night but you see you ronke with your old mama face i wan tell look you you go you no you no get respect you no love kabiyesi you dey na first love you want you don in fact eh. Hmm, if we dey talk wetin you don do to cabbya see i mean na the one we don do to do to queen na on e go full house. we go need to write an episode of wetin you dey do ro nke eh? we con hear say you allegedly dey talk say you wan go love trip which love trip. how the love how you take even think about that love trip e <laughs> be like say ronke don sit down sit down think as kbc take carry convoy e send convoy come uh, do na for queen naomi uh, the convoy come come down uh, queen naomi come enter come down from the uh, her apartment come enter convoy come dey smile maybe uh, ronke don dey for im mind Don't play all those things for im mind the thing no grey and bear He say no no no no no no no no i also want to be loved i also want to be showed affection i also want to be be carried like this i also want to be celebrated i also want to see <laughs> hmmm you never teach until person wey dey find queen naomi not fit see love na the koko be that as long as e say eh you dey cocos queen naomi you say na she no go enter palace say na only her pikin go enter palace say her pikin go enter palace as an adopted child eh you con still get mouth dey con dey con ask for love and affection <laughs> now for inside toilet you go go collect that love and affection na inside toilet na you go go collect that love and attention true true if you no dey careful eh if you no dey careful you dey pursue mama you dey pursue pikin and you dey find love and affection for the love for the man wey get the heart of the woman wey you dey pursue you know say you don fail you don't fail times seven you don't overfill, my correct correct people <laughs> i say these women they don't lose ronke ronko ronko ronko troublemaker of the palace ronke be dream. you dey dream <laughs> you are just daydreaming you are just daydreaming you dey you no know wetin dey hit you e no possible kabiyesi no fit carry you go any love love boat abi love trip abi e no possible e no love you so e no fit carry you go any love boat but i fit dey wrong o eh i fit dey wrong o eh if you know say kabiyesi fit carry eh wetin be name go uh, love boat abeg make you feel free to share your thoughts for the comment section let me know whether you see any love between the kabiyesi and ronke ever ever <laughs> ever ever ever make you let me know whether you see any love between them for the comment <laughs> section i go see now for the next video where wey appear just here Jerry.